iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano i washington dc muzindukanye na jewe oriane itanga ishaka amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahereye ku yagezweho hirya no hino ku isi mugenzi wacu aloyizi bigirimana arayadushikiriza
mwaramutse oriyana mwaramutse n'abaduteze amatwi turayahera mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisirikare cyavuze ko abaroberi bishe abasivile batandatu mu buseruko bw'icyo gihugu mu gihe icyo gisirikare nyine kivuga ko uwundi mugwi w'abitwaje ibigwanisho wa M23 wagirizwa gutera urugomero rw'umuyagankuba rukiri ko rurubakwa umuvugizi w'igisirikare cya Congo Jules Ngongo yavuze ko umuhari witwaje ibigwanisho ADF wishe abo bantu mu mihana y'i Lowa mu ntara ya Ituri ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri igisirikare cya kongo kivuga ko cyashoboye kubohoza abandi bantu cumi na batanu uwo muhari adf wari waranyuruje cica umwe muri abo baroberi n'abandi batatu cyafashe ikigo cya kongo kijejwe gukingira amashamba ejo ku munsi wa gatatu niho cyavuga ko hagabwa igitero ku rugomero rushasha rw'igwanguba rukiriko rurubakwa mu ishamba cimeza rya virunga abanyagihugu baba muri ako karere bavuze ko ivyo bisasu vyaje bituruka mu karere kagenzurwa n'umuhari M23 muri afurika kandi ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za amerika bwavuze jo ku munsi wa gatatu ko igisirikare ca amerika cishe abagwanyi cumi na batatu ba al shababu mu gitero c'indege cakozwe muri somaliya ico gitero cabaye ku itariki ya cumi na zine z'uku kwezi k'umunani hafi y'itedane mu bumanuko bw'igihugu igihe abagwanyi ba al shababu batera igisirikare ca somaliya igisirikare ca amerika kivuga ko atabasivile bahasize ubuzima canke bakomerekeye muri ico gitero mu ndwi iheze abasirikare ba amerika bavuga ko bishe kandi abagwanyi ba al-shababu mu gitero cyabaye muri iyo ntara nyene al-shababu imaze imyaka cumi n'itanu igaba ibitero ku basirikare ba leta ya somaliya yica kandi n'abanyagihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka perezida joe biden niho yategeka ko igisirikare cya amerika muri somaliya gisubira kugaba ibitero gifasha abasirikare ba somaliya kurwanya al-shababu uwo yasubiriye donald trump we yari yategetse ko abasirikare ba amerika bava muri somaliya bagatahuka muri leta zunze ubumwe za amerika
washington ijwi rya amerika
mu gihe havugwa ibitero vy'abaroberi mu bice bitandukanye vya afurika nayo muri etiyopiya ho abanyagihugu bariko baragerageza kwiyunga ishyirahamwe mpuzamakungu oni muri icyo gihugu cya etiyopiya rivuga ko abanyetigireya bashika ibihumbi icyenda abo abaharanira agateka ka muntu bavuga ko bari bafunzwe mu buryo butekubiri n'amategeko barekuwe komisiyo ya etiyopiya igejwe gukurikirana iby'agateka ka zina muntu mu kwezi kwa gatandatu yasanze benshi muri abo banyetigireya mu makambi y'impunzi bafunzwe bahowe ubusa iyo komisiyo ivuga ko abo banyetigireya bakuwe mu ikambi yi abala ku nguvu bahowe ubwoko bwa bakuwe bakuwe aho baba i abala ku nguvu bahowe ubwoko bwabo igihe imigwano yatangura hagati y'umuhari TPLF hamwe n'igisirikare cyo mu ntara ya Afar umwe mu banyagihugu bakiba mu ikambi yi Semera yabwijwe rya Amerika ko amabisi icenda ariyo yatahukanye abo banyetigireya mu mihana yabo mu gisagara ca abala ku munsi wa kabiri muri afurika kandi maroke jo kwa gatatu yaraciriye umunyoro w'imyaka ibiri n'igice abimukira cumi na batatu bagirizwa kuba aribo batumye hafa bagenzi babo benshi igihe bariko bagomba kwinjira ku nguvu mu izinga rya merila rya esipanye mu kwezi kwa gatandatu umu avoka aburanira abo banyagihugu Khalid Ameza yavuze ko sentare yo mu gisagara ca Nador muri Maroc gihana urubibe na Melilla ariyo yaciye urwo rubanza uturere twa Melilla na sewuta muri esipanye nibwo butaka bwonyine bw'imbibe uburaya buhana na afurika amakuru atangwa n'abategetsi avuga ko abantu mirongo ibiri na batatu bapfuye igihe abimukira hafi ibihumbi bitatu bamuka muri sudani bavogera ku nguvu urubibe rw'uruzitiro mu kwezi kwa gatandatu ishyirahamwe ryo muri esipanye riharanira agateka ka muntu ryitwa caminandos fronteras ryo ryavuze ko hafuye abantu mirongo itatu n'indwi igihe abo bimukira ikivunga bariko baragerageza kujabuka ku mugabane wa buraya
washington ijwi ry'amerika nayo muri afghanistan abategetsi b'abatalibani hamwe n'amakuru ava mu bitaro bavuze ejo ku gatatu ko ibiku- ibibombe bikomeye byatewe mu musigiti warimo abariko barasenga mu gihe cy'umugoroba ku mugwa mukuru kabul hafa abantu benshi bataramenyekana igitigiri Khalid Za- Zadrane umuvugizi w'igipolisi cy'i Kabul yabwije ijwi ry'Amerika ko hari abafuye n'abakomeretse benshi adashobora gutangira igitigiri yongeye ko ko abakora iperereza n'amatohoza bahashitse ubu bariko barakora igikorwa cyabo amakuru atandukanye avuga ko abantu hafi mirongo ibiri bahasize ubuzima abandi benshi barakomereka muri ico gitero kivugwa ko cakozwe n'umwiyahuzi muri ico gihugu ca afghanistani
aroyizi bigirimana arakoze kuri ayo makuru yose yaduteguriye kandi adushikirije inshuti z'ijwi rya amerika mubandanye kumviriza radiyo yanyu isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku ijwi rya amerika umuririmbyi w'umunyarwanda barabyo ivan azwi ku izina rya ivan buravan yaraye yitabye imana yashengeye ku myaka mirongo ibiri n'indwi ahitanywe n'indwara ya kanseri ikintu cya mbere ntazamwibagirwaho ni uko ivan buravan kuri njye ni umwe mu bahanzi batatakaje ubupfura bwabo mu mubyigano wo kwamamara namubwira ngo haruhukire mu mahoro ya nyagasani kandi niba aho tujya twongera kubonana uko byose kose tuzongera duhure uyu ni mani martin umuririmbyi wo mu rwanda avuga ku rupfu rwa burabyo ivan amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuyahere mu rwanda umuririmbyi w'umunyarwanda burabyo ivan azwi ku izina rya ivan buravan yitabye imana mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatatu yitabiye imana mu bitaro byo mu buhindi aho yari yagiye kwivuriza indwara ya kanseri inkuru asumta kaboyi aradufitiye iyi nkuru y'incamugongo yamenyekanye mu gitondo aho wasangaga nta kindi kiganiro kiri ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane n'abanyarwanda amakuru y'urupfu rw'uyu muhanzi yatangajwe na bruce intore wari ushinzwe kureberera inyungu za buravan twari turi itaci n'umuryango we twifuzaga ko rero twabimenyesha n'aba- n'abakunzi be bose biciye ku mbuga ze cyangwa n'izacu hashize igihe arwaye twari dufite hope ko azakira buravan yari umuntu ugira urugwiro cyane ahantu hose yabaga ari nta ntaro aririmba abyina ikinyarwanda benshi baramubona so ni umuntu wakundaga abantu cyane ntabwo ari ukubivuga kuko atakiriho ariko abenshi bamuzi bamenye uko tumuzi ku mbuga nkoranyambaga abanyarwanda n'abanyamahanga b'ingeri zose bakomeje kwandika ubutumwa bugaragaza akababaro batewe n'urupfu rw'uyu muhanzi wari ukiri muto ariko wari umaze kubaka izina muri muzika mu banditse ubutumwa harimo minisitiri wa siporo aurore mimoza munyangaju wagize ati ruhukira mu mahoro iteka buravan imfura y'u rwanda perezida w'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'afurika y'iburasirazuba martin ngoga nawe yagize ati ruhukira mu mahoro buravan imana ikomeye igiye vuba ibikorwa byawe bizahora biratwa ku rubuga rwa twitter wirinyamitwe uhagarariye uburundi mu gihugu cya etiyopiya nawe yavuze ko yababajwe n'urupfu rwa buravani yihanganisha abandi bahanzi bagenzi be bo mu karere ka afurika y'iburasirazuba usibye abagiye bandika ubutumwa bwabo ku mbuga nkoranyambaga bagenzi ba buravani bakoranaga umuziki benshi bananiwe kuvugisha ijwi rya amerika kubera ikiniga bari bafite bake bemeye kuvuga barimo mani marite ivan buravan yamfataga nka mukuru we nanjye nkamufata nka murumuna wanjye muri ibi bya muzika bwa mbere nyumwumva ntari nanamumenya numvise tubonye indi mpano idasanzwe ikintu cya mbere ntazamwibagirwaho ni uko ivan buravan kuri njye ni umwe mu bahanzi batatakaje ubupfura bwabo mu mubyigano wo kwamamara ijambo namubwira namubwira ngo ruhuke mu mahoro ya nyagasani kandi niba aho tujya twongera kubonana uko byose kose tuzongera duhure dutarame turirimbe uyu muhanzi wakoraga indirimbo zikunzwe yari igezweho ni iyitwa big time iby'uko urukundo rutakibaho ni amahomvu ni amahomvu Mm. ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake ok reka nono Mm. ndumva you bitagakwiye uyu muhanzi yanababaje cyane abanyamakuru bakoranaga mu rwego rw'imyidagaduro bahamya ko bigoye kuzamwibagirwa nsengiyumva emi umunyamakuru usanzwe mu myidagaduro akaba inshuti ikomeye ya buravani by'umwihariko twari abantu baganira cyane ni inshuti yanjye ikomeye nubwo mbere y'uko afatwa ngo akomerezwe icyumweru kimwe mbere twari twabanje guhura turaganira hari poroje yari afite yo gucuruza ibihangano bye n'izindi porodagiti abicuruza kuri webusayiti ivamburavani doti komu yabanaga n'igikomere rero cy'uko yazengurutse ibihugu cumi na bibiri asanga umuziki akora barawumva barawishimira ariko ntaririmba ngo bamenye ko ari umunyarwanda niyo mpamvu nuza kumva inarubumu ye nshyashya yagerageje guhuza umuziki we uri moderne ariko agashyiramo ya njyana taradisiyoneri kwa kundi bashayaya buravani yatangiye kumenyekana cyane muri muzika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo yasohoraga indirimbo marayika muri bibiri na cumi n'umunani yegukanye igihembo gikomeye gitangwa na radiyo mpuzamahanga y'abafaransa rfi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco unesco buravani azibukirwa ku ndirimbo ze zakunzwe cyane zirimo n'iyi It's so special what we got. My girl and I. So alive that I'm glad I'm living it. I think she was sent by Papa God. And when I tell her she doesn't believe me, our love went supernatural. It went far and defied the math. Now one plus one equals one. When I'm with my number one, yeah.
mu gihe abatari bake bari bakibabajwe n'urupfu rwa buravani kuri uyu wa kane kandi mu masaha ya saa sita z'amanywa hatangajwe urupfu rwa nkusi tomasi wamenyekanye nka yanga mu gusobanura filime yitabye imana azize uburwayi yari amaranye iminsi amakuru yatanzwe n'umuvandimwe we agaragaza ko yanga yaguye muri afurika y'epfo aho yari amaze iminsi arwariye yanga yatangiye gusobanura filime afite imyaka cumi n'irindwi ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye yanga nawe biravugwa ko yari arwaye indwara ya kanseri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku rupfu rw'umuhanzi ivan buravan bamwe mu baririmbyi b'abanyarwanda baba hano muri amerika barimwo didas ntakirutimana azwi nka mr d na mick mutoni bavuganye na mugenzi wacu timu ishimwe bamubwira uko bakiriye urupfu rwa mugenzi wabo yego murakoze byadutunguye cyane like especially me ni ibintu bibabaje twababaye cyane kuko yari afatiye music y'u rwanda runini twababaye cyane ariko ya abantu bose ndabasaba ko bakwihangana kandi nkanasaba n'abahanzi bose ko bashigikirana bagashyira hamwe bagakundana kuko yaba ubuzima ni bugufi ariko twababaye mu by'ukuri urupfu urwo ari rwo rwose rurababaza ntawifuza kubona mugenzi we yapfuye ntawifuza kumva umuntu azi yagiye cyane cyane iyo ari umuntu rero nka nka buravani tuzi umuhungu wari ukiri muto cyane wari wari umaze kubaka izina wazamukaga neza cyane kandi ah, atanga atanga ibyishimo ku bafana be atanga ibyishimo ku banyarwanda muri rusange ni umuhungu wari uzamutse neza um, mu ndirimbo ze nziza mu ijwi rye ryiza mu nganzo ye nziza rero kuba agiye ah, ni igikuba gicitse ni icyo gicitse mu muziki nyarwanda mu by'ukuri byambabaje nta kubyakira biragoye no hari ibintu biba kubyakira ukumva birakuvunnye ukumva ntabwo ari ibintu urimo arakira neza ukumva atari byo ariko nyine iyo byabaye urabyakira kuko twese niyo nzira reka mpere kuri mike ari uko abahanzi baba baziranye bahuriye mu bitaramo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga buravan witabye imana wari umuziho iki buravan muziho cyane kubera music music ihuza abantu benshi so nari muzi muri ubwo buryo muri ubwo rwego rwa music yewe nk'umuntu nababaye ku buryo nabyutse numva ntameze neza ariko ni umuntu famiye yacu twese turamukunda music ze ziba zirirwa tuzipureyinga so
Mr D umaze igihe ukora ibintu by'umuziki birumvikana ko nawe Buravan hari uko umuzi yari umuhanzi ukiri muto ariko wakujijwe cyane n'impano ye yo kuririmba nk'umuhanzi icyuho ubona agiye gusiga mu muziki nyarwanda by'umwihariko urabona kingana gute nabivuze Buravan ni umuhungu wari uzamutse neza cyane inganzo ye inganzo ye yari unique nuko niyo nganzo yihariye idafitwe na buri wese ni ukuvuga ngo iyo wumvaga indirimbo ye wahitaga wumva itandukaniro n'abandi ni wa muntu ufite umwihariko we mu muziki nyarwanda bityo rero iyo umuntu nk'uwo wabuze ababuze kreativite mu nganzo nyarwanda asize icyuho kuko hari abahanzi benshi bato bari bakizamuka bashaka kumuzamukiraho bafite byinshi bari kumwigiraho hanyuma rero ni ukuvuga ngo uruhare rwe yatangaga mu muziki nyarwanda mu kuzamura ni ukuvuga ngo uruhare rwe ruhagarariye ahakuva uyu munsi bivuze ngo icyo wasize kuzagisiba biragoye nyine nta wundi muntu uzagaruka ari buravani afite inganzo nk'iyi akora nk'ibyo yakoraga afite kirativite nk'iyi ni ukuvuga ngo nyine akizasize icyo tutazasiba nta kundi niko bigenza nkagaruke kuri meka meka nk'umuhanzi w'umunyarwandakazi ni iki uzibukira kuri buravani zamwibukiramo ibintu byinshi like music y'u rwanda yararufatiye hanini especially ku rubyiruko so of course ntabwo tugiye kumwibagirwa at all azahoraho forever mr d nawe sinkunigana ijambo niba hari icyo uzibukira kuri mugenzi wanyu uyu munsi waruhutse umwanya wawe ibyo mbibukiraho ni byinshi urabona indirimbo zawo bagenda bitunguranye nicyo kibazo ku ko yagiye bwarakeye twumva ngo yagiye hanyuma buravani nawe nta byumweru bingahe bishize batangiye kuvuga ngo ararwaye bamwe banamubika akiriho urumva iyo abantu bagiye gutya bakagenda niba atararwaye igihe gihagije ngo abantu babyitegure biba bigoye kubyakira bivuze ngo ibyo tubibukiraho nkange ku giti cyanjye nzabibukira ku bikorwa byabo by'indashyikirwa bagezeho ntabwo bibagiranye mu mitima y'abanyarwanda baracyarimo kandi tuzaba tubibuka umwanya utubanye muto reka reka ndangirize kuri mike kuko niwe n'ubundi watangiye ubutumwa uha umuryango wa buravan muri ibi bihe bitoroshye by'umwihariko n'abafana be cyangwa abakunzi be n'ubuhe ubutumwa nabaha ni ukwihangana ni ukwihangana mugasengera famiye ye kandi imana imwakire mu bayo ndasaba abantu bose bihangana na famiye ye yihangana mike mutoni na mr d mwese muri abahanzi b'abanyarwanda baba hano muri amerika ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi rya amerika abakoze murakoze cyane murakoze cyane abateshejwe ingo zabo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu baba muri site ya buraza mu ntara ya gitega bariyamiriza agatotezo n'iterabwoba bavuga ko bariko barakorerwa n'ubutegetsi mu burundi basaba leta kubanza kubaronderera aho baba mu gihe yoba ikeneye ivyo bibanza ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya cumi na gatatu rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe ryerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijanye no kubana n'abandi gusa naho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo abanyagihugu bacitse ku icumu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bashize mu masite atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri ico gihe bavuga ko batewe impagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite aho babwirwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza abavuganye n'ijwi ry'amerika n'abari mu masite ya buraza muri komine buraza mu ntara ya gitega bamazemwo imyaka yababa hafi mirongo itatu bamerewe nabi bafite agahinda ariko basubiye bavuye nawe icyo baje babunga niho kikiri gushika ubu amazu yababa mirongo itatu amaze kubomogwa n'ayagera kuri mirongo ibiri n'atandatu nayo amaze gushirwa ku rutonde rw'ayategerezwa kubomogwa nk'uko ababa muri ayo masite babitangarije ijwi ry'amerika banavuga ko ikibazo cabo bagishikirije abajejwe intwaro ariko gushika ubu akaba atawurabagarukirako uku niko babisigura bandikira buri amatara tubarira ngo bamukubwira ngo bomore kiboneke kumena amagi menshi aya niyo nyinshi yaduhaye ubu rero yemejwe kubomogwa izindi nzu mirongo ibiri na zitandatu barazisize ku misaraba bakaba bari muri pureya byizero y'uko batavuye bazobafurirana abantu abamaze kubomorerwa amazu ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira kuko badafise aho bakika umusaya nk'uko babisigura ijwi ry'amerika ryavuganye na tasiye sibomana arongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutotezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo baje kuhubaka ngo ibigwati by'amahoro ngo ugasanga baje kuhubaka ngo amavuriro mbe ni kubera iki bana bashima aho hari abo bateshejwe izabo gusa bategerezwa rero kubanza kubarabira ahandi babashyira kandi bikagirwa na leta umushingwamanza janvier bigirimana aharanira agateka kazina muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'u Burundi iri kwirirengagiza kuko yari ikwiye kubandaniriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonerejwe ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba avugana n'ijwi ry'amerika uku niko abivuga ha gufata ingingo zo kububahiriza zo kubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo ahubwo zo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka ubushikiranganje bujeje gushigikirana ari nabwo bugomba gufata mu minwe ico kibazo abacitse ku icumu barabutabaje ariko gushika ubu ntiburagira ico bukora ijwi rya amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire ico bizeza abo banyagihugu rirabakena n'aho abateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu uwuserukira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu cnidh sixten muraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe wateshejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu ikibanza leta igikeneye barabunguruza bakabashyira ahandi gushyikaho bumva bonyine ko bashobora gutaha umukuru w'igihugu c'u Burundi evariste ndayishimiye nawe aherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza abenegihugu bose mu kutikumira ko ibitari ibyabo kuko ari byo bizana injyane zidahera mu gihugu ikintu giterezaga abantu gituma bajya mu mbano twebwe indongozi dushaka gufata ibyabo tukabigira rwaki n'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi hari ibyo basaba leta ya gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu niho umugwi wari wararungitswe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni gutohoza ku byabaye mu burundi inyuma y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu rikozwe n'umugambwe wariho ico gihe sawanya frodebu abatutsi benshi baricwa bazize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari bari mu mugambwe iprona baricwa leta yakurikiyeho ico gihe niyo yari yarashizeho amasite hirya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo ibitungwa bikicwa amazu yabo nayo agaturirwa akanabomogwa Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali umugwi w'impunzi zaserukiye abandi bahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania warungitswe mu Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe zisanga ikibazo c'umutekano ukwiye kitarakemuka inkuru ya James Joven mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania ni mu nama yabereye mu nkambi ya nyarugusu aho izo mpunzi ziheruka mu burundi zariko ziramenyesha bagenzi babo icyo zasanze mu burundi nyuma y'urugendo rwabo rw'iminsi itanu mu makomine atandukanye izo ntumwa zivuga ko zasanze ikibazo cy'umutekano kitarakemuka zivuga ko amatati y'amatongo agateka kazina muntu gutotezwa n'abasangwa ubwicanyi no kwagirizwa ibya politike ari bimwe mu bibazo bitarakemuka aba ni bamwe muri uwo mugwi w'impunzi zaserukiye bagenzi babo aho zariko ziramenyesha icyo zasanze mu burundi hari mu nama yabereye mu nkambi ya nyarugusu muri rusange nabonye amahoro ariko ariko amahoro ari ku muntu ari ku bantu narashoboye kuganira n'abantu bahugutse n'abasangwa abahungutse bavuga ati duhungutse abasangwa ntibakwakira neza muri rusange umutekano urakwiye gusa no gutahura umutekano n'amahoro yuko ari ibintu bibiri bitandukanye kuhungutse ubufasha burahabwa ariko icyo muwamenye ndibaza ko bihera ku ikomine nk'uko mwabyumvise ku bagenzi banjye batanguye haracariho imvugo z'agahemo ko abahungutse baza bafise ibintu gusumba abari basigaye mu gihe ko bagomba gusumbya igitugu abasigaye mu gihe basigaye baragwanira igihugu mbajije impunzi zavuye muri mozambique bavuye muri kenya ndababaza nti kubera iki mwashyize mu gisagara ntitwavuye yuko dutashye tuzogusanurirwa izo nzu nazo nabonye n'abasigaye mu nkambi ku bwabo bemeza ko amahoro ari ku muntu umwe umwe kandi buri muntu afise icyo yahunze gitandukanye n'uwundi ku bw'izo mpamvu basaba leta ya tanzania cyo kimwe na aseri gutahukana ababyishakiye gusa twebwe ntidushobora guhunguka igihe twumva neza yuko mu gihugu umutekano utarabaho igihe tucumva abantu birirwa barapfa ijoro n'umutaga bagatotezwa bagacurwa bufuni na buhoro ibyo rero biri mu bituma twebwe tudahunguka tufata nka jewe akarorero umuryango w'iwanje wose barawumaze amatongo y'iwanje yose yarafashwe umuryango mfise nzotwarahe ico rero kiri mu bituma ntahunguka bigize ubwira kabiri nk'ubu ntashe jewe noca mfata kubera ubwa mbere naje nagirizwa ibya politiki kandi nta politiki nigeze nkina jewe nari umukozi w'imana mbwo ubu n'intumwa zinsanga ngaho yuko jewe nari muri politiki none noja gutaha nja kuyahura mbona ico rero kiri mu bituma jewe ntohunguka abarongozi ba leta ya tanzaniya n'abaserukira haseri nabo muri ubwo rugendo barakoze amatohoza ku bijyanye n'umutekano barizwa mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko bobo basanga amahoro yarakemutse mu Burundi gusa leta ya Tanzania itera kamo impunzi zose zisigaye mu gihugu cya Tanzania kwiyumvira gutaha mu gihugu cyabibarutse mu gihe umwanya wo gutahukana ku nguvu utarashika uyu ni Siasa Manjenje umuyobozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu nashauri ndahanura wakati umefika sasa igihe rero cyageze wa kumuunga mkono rais ndayishimiye wo kumutera intege umukuru w'igihugu ndayishimiye kwenda kuijenga ile nchi kugenda kubaka kijya gihugu muda wa kulazimishana haujafika umwanya wo kuvugana ku nguvu nturashika sasa hivi tunasema urejeaji ni wa hiari mugeni utoke ko turavuga guhunguka ni ku bushake sisi tunatoa yale tuliyoona burundi twebwe turaba tuvuga bita twabonye mu gihugu lakini nakumbusha ariko ndibutsa hakuna kambi ya kudumu na kambi ibihe byose nakumbusha ndabibutsa hakuna kambi ya kudumu mu ntumbero yo kuzunguruka igihugu cyose cy'u Burundi leta ya Tanzania ivuga ko mu kwezi kwa cumi na cumi na kabiri uyu mwaka turimwo izorungika iyindi migwi itandukanye kujya kuraba ibijyanye n'umutekano nyuma y'aho izofata ingingo zikomeye ku badashaka gutaha kujya kubaka igihugu cyabo kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
radiyo ijwi rya amerika isaminaniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aho niho tubaye turarangirije amakuru n'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo byari biremeshejwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye abagize uruhara mu itegurwa ryabyo muri bo harimo nadia taha yegeranyije amajwi yose mwumvise ndabashimiye mwese